iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka na frederic nkurikije uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga no munsi no munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu mwari muzi ko indwara y'igituntu yica abantu ibihumbi bitanu ku munsi ku isi yose ejo ni itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu umunsi wahariwe kurwanya iyo ndwara niyo tuza kuganira mu kiganiro muri isanga ariko mbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije abashikirize inkuru zivugwa mu burundi muri aka kanya urakoze oriyane mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye amakuru makuru makuru avugwa mu burundi umusirikare w'umajoro muhimpundu yaragandaguwe ejo ku munsi wa kabiri igihe cy'isaa moya n'inusu yo mw'ijoro ku murwa mukuru bujumbura hanyuma umupolisi aranyuruzugwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu za gisirikare ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho kuri uyu wa kabiri ku muhingamo umusirikare w'ipete ya lieutenant colonel arasiwe n'umuntu ataramenyekana mu bigo vy'ibiro bikuru vya gisirikare ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza nk'uko vyemezwa na major clement cimana icegera c'umuvugizi w'igisirikare c'uburundi lieutenant colonel darius kurakure yishwe arashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare uwamwishe yamusanze mu kigo c'ibiro bikuru vya gisirikare etat major de l'armée igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase hakaba hari igihe c'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu gushika ubu uwabikoze ntaramenyekana nk'uko bibandanya vyemezwa na major cimana yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu kurindira kwafatwa ibiro bikuru vy'intwaramiheto z'uburundi birafise ico bisaba abasirikare bose ibiro bikuru vy'intwaramiheto z'uburundi biriyamirije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye mu nda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare c'u Burundi.
Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara bataillon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'ihumbi bibiri na cumi na gatanu hishwe General Adolphe Nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi. Lieutenant Colonel Ikurakure abaye intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru officier supérieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru Bujumbura hiyongera ko Colonel Jean Bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze eloge iyi ni inkuru ivugwa mu rundi yerekeye abantu icenda bahagaritswe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze bagirizwa kuba baragiye mu mirwi bagwanye mugenzi wacu jean bosco ndarurinze atubwire ukuntu vyagenze igihe bitaba urubanza jean bosco
ego fedi nk'uko bivuga abantu bagera ku icyenda barengutse uno munsi muri sentare nkuru ya muyinga bose bagizwa icyaha cy'uko bariko bagenda mu migwi y'abagwanyi abantu rero uko bangana icyenda bari bose mu modoka imwe yo mu bwoko bwa yasi hari ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze aho bafatirwa n'igipolisi ahitwa mu gashoho muri komine ya gashoho muri komine ya gasogwe ahitwa ibwasare bariko bagana ahitwa ku masanganzira abantu bose rero uno munsi ntibashoboye kuburana icyatumye bataburana ni uko basanze yaba umushyikirizamanza abagiriza cyangwa abo bantu atanumwe afite ibyo abona atanumwe yari yarengukanye ibyo abona kandi bose babikeneye jean bosco haraheze amezi atari make nk'uko mubitubwiye abo bantu barahagaritswe ni kuki barengukishijwe uyu munsi haheze igihe kirekire abacama eka abajejwe ubutungane babirwa kwiga
Halo?
We murashaka kutubwira igituma barengukishijwe haiza amezi atari make barapfunzwe. Abajejwe ubutungane babivuga kwiki.
Ego Vedi kubijyanye nuko abantu baba barengutse bateba nta kintu cyashoboye kuvugirwa aho mu ntahe y'itese ariko gusa icyo twashoboye kumenya ku makuru twavuye turonka nuko abo bantu babanje ubwa mbere kuburana basaba yuko buburana bidegembya mu nyuma umushyikirizamanza ibyo arabyanka ariko rero mu nyuma barahava barungururiza mu masegonda make cyane rwose jean bosco kuburana bidegembya biraheza umushyikirizamanza nawe nyine araheza isango ry'urundi rubanza n'iryari
alo isango ry'urundi rubanza n'iryari amasegonda cumi isa isango ry'urundi rubanza ni ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane uwo mwaka turimo urakoze turatera akamo mu kanya
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi ni umunsi wa gatatu aho tuganira ku magara y'abantu ni itariki mirongo ibiri na zi- na zitatu z'ukwezi kwa gatatu mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu i kigali Ingwara y'igituntu yica abantu ibihumbi bitanu ku munsi ku isi yose. Ica gatatu c'abantu ku isi yose nabo bag- nabagendana umugera bita basili utera ic- iyo ngwara y'igituntu. Naho bataki bataba bayigwaye bashobora baba bafise i- uwo mugera u- bita basili Igituntu ni imwe mu ngwara za mbere zihitana abantu bagendana umugera wa sida. Ivyo bitangazwa n'ishami rya ONU eh, rijejwe amagara y'abantu ku isi ejo ku itariki ya mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu niwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ngwara. Uyu munsi rero mu kiganiro muri Sanga kija kwibanda ku magara y'abantu turaganira n'umuganga yanonosoye iyo ngwara eh, y'igituntu atubwire ukuntu iyo ngwara ishobora kwirindwa canke kugwanywa turabahaye ikaze mwese rero mubaze ibibazo canke mushikirize ivyiyumviro Ah, umutumire wacu araza kutubwira bimwe mu byo kogwa ah, bizoba eh, mu byo kogwa kugira ngo twirinde iyo ngwara twatumiye umushinga nahe ndikumana tade ni umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko muri aka kanya ntituko turamuronka ku murongo wa telefone ariko twatumiye kandi na dr corneille imanirimbere ni umuganga ku bitaro bikuru by'intara ya ngozi mu buraruko bw'igihugu hatubwira uko iyo ndwara yifashe muri aka kanya mu ntara a- akoreramwo Eh, reka tubibutsire kandi yuko nk'uko bisanzwe ikiganiro muri sanga cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cy'amagara y'abantu dutege amatwi dutege yompi muganga eh, corneille muri aka kanya turi kumwe aze kudusobanurira ivyerekeye iyi ndwara tubibutse kandi ko mushobora kuduhamagara kuri whatsapp eh, whatsapp yacu mm, tukabona nimero yanyu tukabahamagara mukabaza ibibazo muganga iyo nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka twakire rero umutumire wacu dufise muri kano kanya niyaba dr tade ndikumana atwumva ah, nawe nyene ndabwiwe yuko tumuronse ku murongo Eh, reka duhere kuri dr tade ndikumana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mwiriwe neza dr ndikumana muri aho murakomeye ego turaho mwiriwe neza oriyane amahoro amahoro dr byari byatugoye gato ariko murakoze cyane rwose gufata kano kanya ko kuganira natwe
ego namwe murakoze kubona mwantumiye kugira ngo dutange umuco eh, ku batwumviriza ku byerekeye indwara y'igituntu na cyane cyane hano iwacu mu burundi ni byiza cyane turi kumwe kandi ku murongo nk'uko twari tubabwiye mu kanya na dr cone manira imbere mu ntara ya ngozi mu buraruko murantunga dr manira imbere muratwumva mwiriwe neza ndabumva neza oriyane ndabumva kabisa kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze yego dr tade igituntu ni indwara izwi cyane murantunga igituntu ni indwara izwi cyane ariko twavuga ko hari bamwe bashobora kuba batazi uko iteye wabwira abatwumva neza iyi ndwara iyo ari yo mbere yuko dutangura gusigura ibyerekeye iyo ndwara indwara y'igituntu ni ingwa- ni- indwara y'igituntu ni indwara imeze ite
ego cyane murakoze indwara y'igituntu ni indwara yandukira na cyane cyane ikunda gufatira mu mahaha eh, ikaba yandukira bivuye ku murwayi aba ataratangura imiti eh, ivura iyo ndwara agaheza rero agakorora eh, amaze gukorora rero iyo akoroye araheza hajya aye mu mate cyangwa mu gikororwa hakaba unavuga utuntu tw'utumikoroguterete dusohoka turimo umugera w'indwara y'igituntu ariwo bita basiye dokope hanyuma rero iyo migero ikakija aha mu mpemu dusanzwe duhema na cyane cyane iyo ari ahantu hafunganye hatari umuyaga mwinshi hatariho umuco hanyuma uyundi mu- mu- mu- mu- muntu asanzwe atarafise iyo migirira agaheza agahema hajya yinjije impemu niho iyo migera ica yinjira hanyuma igaca imanuka igashi- igafata igaca ishikira mu mahaha kuko am- a- ahantu hari oxy- hari im- u- impemu Mhm.
nico gihi- gihimba c'umubiri ca mbere gikarigwa hanyuma eh, iyo migero ikaca yarikira mu mahaha hanyuma kubera umubiri usanzwe ufise abasoda wo kwikingira niho rero haheze iminsi nk'amezi abiri atatu Mhm.
umuntu atangura nawe gukorora kugira ngo yirukane iyo migera ya- ya- yi- yinjije mu mubiri nawe akaca atangura guhereza iyo ndwara bikaruhererekanwe indwara rero yandukira biciye mu guhema hanyuma iyo umuntu amaze kuyandura ibimenyetso cya mbere kubera amahaha aba ariyo aba ariyo a- a- afatwa ubwa mbere aba yafashwe arakorora kuvuga yuko umubiri ugerageza gusubiza inyuma iyo migera niko rero icyo kimenyetso cya mbere ni inkorora ifata umuntu novuga kujya kwa kwa giripe mugabo iyo nkorora iyo ufashe nk'ujya muti dusanzwe tubona wa giripe canke antibiyotike nka moxicilline ntiheza ngo ukire arabandanya agakorora kiringo hafi hagati y'iminsi cumi na cumi n'itanu hanyuma akaca atangura kugira n'ibindi bimenyetso rero biherekeza iyo nkorora icya mbere ni uko uwo muntu adasubira kugira akayabagu hanyuma iyo umuntu adafite akayabagu mva ntaba afungura neza araheza agata ibiro hanyuma mu ijoro akabira ibyuya byinshi eh, kujya kw'amazi iyo bariko aratemba hanyuma agacika intege hanyuma ku mugoroba ni umuntu ubona yirirwa akomeye ariko ku mugoroba akagira akantu bita gusuherwa akagira akantu k'ubushuhe nk'amadogere mirongo itatu n'umunani n'igice hafi mirongo itatu n'icenda n'ivyo bimenyetso bica vyerekana vyu- vy'ukuri ko yanduye indwara y'igituntu yo mu mahaha mugabo ku bantu basanzwe novuga badafise abasoda mu mubiri benshi Mhm.
baraheza iyo i- iyo migera ntigume mu mahaha ahubwo ikacirengana igaca mu maraso igaca igenda mu bindi bihimba eh, birimwo o- oxygene nyinshi kandi birimwo amaraso menshi Ikabige- ah, ikigenda ikarekera nka impande y'umutima canke aha mu gikaraza canke igafatira mu nda canke mu gitigu canke mu masigo Eh, ni ni- nico bitari indwara ya- y- y'igituntu iri mu bindi bihimba uretse amahaha biba byavuye kubera abasoda b'umubiri w'uwo muntu yanduye iyo ndwara ari bake ntibashoboye kuzibira ijya migera hasi nko mu mahaha aho rero nabo baraheza bakagira ibindi bimenyetso kugira amazi mu nda iyo umuntu rero agiye kwa muganga cyangwa amazi ayiri- yarikiye impande y'umutima cyangwa akabyimba nuvuga aha i- impande y'igitigu icyo gihe rero baheza baga n'urushinge bagavoma ayo mazi bagaheza tukaraba eh, mu- mu bipimo y'uko byoba bisa n'indwara y'igituntu icyo bita eh, tuberculose extrapulmonaire Mhm.
rero n'abandi rero bakarigwa n'iyo ndwara ugasanga hasi navuze no mu- no mu bwonko irajayo icyo bita meningite tuberculose Mhm.
hariho n'abandi rero usanga ikifata amahaha ikayagira nk'akayungira icyo bita miliyeri bikunda gushika iyo nk'umuntu nk'umwana ataronse urucanco rujya rw'igituntu uko rurahari aca akarigwa akagira i- i- i- ico gituntu gitaze cane gishobora kumuhitana mu minsi mikeya ariko iyo umuntu yerekanye ko afise igituntu co mu mahaha ni umuntu aba asanzwe afise abasida mubiri bakwiye araheza rero tugapima mu gikorogwa tubonye iyo migera tukamuha umuti ku mezi atandatu yego muganga urakoze cyane kuri izo nsobanuro duhaye wavuze cyane cyane ku byerekeye abasoda bo mu mubiri bo kwirinda eh, eh, izo ndwara bagerageza kuyigwanira kugira ngo batsinde eh, ayo mamikorobe no- n'iyo migera iba iri mu mu- mu mubiri ibitera igituntu twavuze mu ntango y'uko igituntu ari kimwe mu ndwara za mbere zihitana abantu bagendana n'umugera wa sida wogerageza kudusigurira ko tuzi ko abantu bagendana n'uwo mugera baba bafise abasoda baba badakomeye mu mubiri bayivura gute kuri abo bantu bobo biba byifashe gute kugira ngo abantu bavugwe baba bagendana n'umugera in- inguvu mu mubiri ba- ziba atari nyinshi
ego cyane nivyo kuko o, mwavuze neza ko ishyirahamwe mpuzamakungu OMS kubera ryerekana abantu bagendana n'umugera wa sida kenshi bahitanaho n'indwara y'igituntu bivuye ko ntabivuze baba bafise ama, amagara make bafise amasoda y'umubiri bakeya hanyuma mu bisanzwe i- indwara y'igituntu nk'abantu ijana eh, iyo bagiye hamwe n'ufise imigera y'indwara y'igituntu ni ukuvuga ko yinjiye mu mubiri wabo eh, nka nka- nka cumi na batatu nibo baheza bakagwara indwara y'igituntu abandi kubera bafite abasoda b'umubiri benshi baraheza baka- bakagwa umuko mugabo ntibagware umubiri ugatsinda iyo ndwara ariko iyo bishitse eh, umuntu asanzwe afise abasoda b'umubiri bake bajya abantu bagendana umugera wa sida bajya bafise indwara y'igisukari itavuwe neza bajya bafise indwara ya kanseri canke abantu badafungura neza canke bajya abantu ba mu kirundi bita ba gatuku ba- ba- bamaze bavuga gufatwa cyane n'inzoga batakigira inguvu harya rero baraheza bakaca bayigwara cyane ni ukuvuga nk'umuntu agendana umugera wa sida abantu ijana bagendana umugera wa sida bagiye aho banduye indwara y'igituntu nka mirongo irindwi baca bagwara ubwa murumva iyo abantu basanzwe bada- bafise abasaza umubiri bakwiye ni nka cumi na batatu hanyuma ikindi nacyo ni uko iyo ndwara kenshi umuntu agendana umugera wa sida aba asanzwe ari umuntu afise nk'akandi gakorora kavuye ku zindi ndwara z'ivyuririzi uko igituntu n'indwara ya mbere mu ndwara z'ivyuririzi ku muntu agendana umugera wa sida kenshi rero ugasanga kumbe yarase yanze ariko arafata nka bagitime mugabo ntiyabimenye ko yarwaye indwara y'igituntu gacimuhitana ariko nk'aha mu burundi twaramaze gushiraho imigambi ikomeye cyane yo kugira ngo ntihagire abantu bagendana umugera wa sida basubira guhitanwa n'indwara y'igituntu biciye mu migambi novuga i- ibiri hari umugambi wa mbere y'uko o, twebwe aba- mu kurwanya indwara y'igituntu abantu kubera hari urwo rufatangane rw'indwara y'igituntu n'umugera wa sida bikunda gushika muga bitavuze yuko umuntu wese arwaye igituntu aba arwaye sida aba agendana umugera wa sida turaheza rero tukaja dupima a- abo bantu tukabahanura yuko boca bipimisha n'umugera wa sida twebwe rero nk'abarwayi turonka buri mwaka bashika hagati y'ibihumbi bitandatu n'amajana atanu n'ibihumbi ndwi bashasha barwaye igituntu mirongo icenda n'umunani ku ijana turaheza tukabapima ko batagendana umugera wa sida n'ivyo rero turasanga harimo nk'igihumbi bagendana umugera wa sida ubwo rero tubatanga za miti yo gupfupfahaza Ego.
abandi nabo tukabaha impanuro zo kwikingira kuko basanzwe bafite igituntu cyonyine kandi ntibaze bandura umugera wa sida Yego.
ku rundi ruhande naho abasanzwe bagendana umugera wa sida bazwi aricyo bita sikiriningi ya tuberculosis barasuzuma iyo agiye ku- ku- muri eh, ku- kwa muganga a- bakaraba yuko atankorora afise atabimenyetso by'indwara y'igituntu afise kugira ngo bayitore hakiri kare bamushyire ku muti babe bamukingiye kwa kwa kwitaba imana bivuye ku gituntu Yego.
rero hari n'umugambi tumaze gutangura ubu vuba ngaha muri za asosiyasiyo zifise abagena umugera wa sida benshi eh, nka swa nka nss mbere eh, mu minsi iza tuzabikora no mu gihugu cyose Yego.
aho abo dusanze by'ukuri atamugera atanga indwara y'igituntu bafise ariko bagendana umugera wa sida tuca tubaha imiti yo gupfufahaza amezi atandatu kugira ngo ntibazogware igituntu burya dusanzwe tubikora ku bana iyo dusanze umwana afise umuvyeyi afise indwara y'igituntu cy'umuntu acandukira rero nawe tukamuha imiti y'amezi atandatu kugira ngo tumukingire ku- kurwara iyo ndwara urakoze cyane muganga turaza kugaruka kuri uko kuntu ku rwego rw'igihugu muri ko muragerageza kurwanya indwara ariko tuje mu buraruko bw'igihugu ingozi dr manirimbere mwotubwira iyi ndwara yifasha ite ku ivuriro mukorera ko aho ingozi abantu ni benshi baza kwivuza igituntu byifashe gute
Eh, murakoze kumva ijambo nagomba bwa mbere mbanze nshimire muganga tade ku nsiguro zitomoye ahegeje gutanga indwara ingene yandukira Em, indwara y'igituntu ingozi agaseseshwa rumuri indwara y'igituntu iriho iriho mu bantu novuga bo mu mihingo yose bo mu bice byose vya ngozi ariko cyane cyane ubu hari icyo twakongera koko turayibona eh, ku rugendo rudasanzwe mu bantu twavuga babayeho nabi aho ushobora kugaruka mu ibohero rikuru ryo ngaho ingozi aho nsanzwe naho nyine nkorera imirimo em, hariho eh, novuga abantu batari bakeyi barwaye bafise iyo ndwara em, bivuye ku kuntu bashobora kuba babayeho ubuzima butoroshe ubuzima butameze neza bataronka ibyo barya ba- bikwiye bamwe bamwe mbere muri bo bakaba basanzwe bafise indwara y'igituntu n'indwara y'umugera wa sida byose babirwariye yego Eh, numva ko muri make ingozi indwara y'igituntu iriho iriho mu bantu bose murabo cyane cyane mu bantu babayeho nabi natanze akarorero ko mu ibohero Yego. Mu- kuri ako karorero nyine utanze muganga eh, manira imbere ni akarorero gahambaye cyane kuko mu ibohero ni ahantu abantu baba ba- baba bari hamwe ari benshi kandi ugasanga cyane nta kuntu eh, bashobora kuyirinda kuko baba bari hamwe kandi bategerezwa kuba bari hamwe hari ikintu mubona canke mwo mwoterera ku rwego rw'abajejwe i- ayo mabohero iyo habaye nk'umuntu agwaye igituntu ku kuntu bo batandukanya icokorwa n'igiki muri iki- muri ico gihe
murakoze ku kibazo mumbajije Eh, mu bisanzwe iyo umuntu agwaye afise iyo ndwara y'igituntu byaba byiza yuko baca bamukura hamwe n'abandi biruta nko mu mabohero usanga abantu babayeho begeranye rwose ku buryo burengeye urugero uwo batoye igituntu boterezwa guca bamukuramwo bakamusohora hanze akaja ahandi kugira ngo abo basigaye mu ibohero ntibashobore kwandukira ntibashobore kwandura iyo ndwara ariko rero ikibazo aho gihagaze ni uko mu mabohero uretse yuko kugira ngo abanyororo bashobore kubonana n'umuganga bashobore kubonana n'uwo bapima igikororwa cyangwa akagira iradiyo bifata umwanya kubera bisaba na esikorute rimwe rimwe ugasanga n'abesikorota nk'abapolisi ntibabaye hafi kuko imvo z'umutekano ugasanga umuntu arahamaze igihe kirekire arayikwiragije mu bantu irakwiragiye mu ibohero ugasanga abantu benshi barayanduye bakazoca kuyigwara batotegerezwa kuyigwara icyo umuntu yosaba ni uko bokongereza novuga nko isuzumwa ry'abanyororo ubu babona bigetse bakamugirira ibipimo hakiri kare hama bakamukura mu bandi ataraho n'inganda ariko nabivuga Ego. Muganga Dr. Tade nobasaba ku- kwishura kongera kumwunganira muganga kuri iki kibazo kuko nibaza ko ari ikibazo gihambaye cyane amabohera aba yuzuyemo abantu kandi igituntu n'indwara yandukira cyane kuko ica mu mpwemu iyo umuntu a- akoroye canke yitsamuye ku rwego rw'igihugu banza utubwire ko muri ko muragerageza kurwanya iyi ndwara mwongere mutubwire niba mu mabohero ari naho naho nyine ari ahantu mugendera kugira ngo mugerageze kurwanya iyi ndwara ku rwego rw'igihugu iyi ndwara yifashe ite
yego murakoze cyane narengeje nshimire muganga mugenzi wanjye ku nsiguro atanze Eh, mu kinone twebwe ku rwego rw'igihugu tuko dukora iki Eh, nico ni ikibazo gihambaye kuko oh, mu migambi dufise eh, turafise umugambi wo kurwanya indwara y'igituntu gushika eh, kuva muri uno mwaka turimo gushika mu bihumbi eh, bibiri na mirongo ibiri aho twamaze gushiraho novuga imigambi irashe kandi n'uburyo twaraburonse dufashijwe n'ikigega mpuzamakungu fo mondial kijejwe kurwanya indwara y'igituntu malariya hamwe na sida ubu uye rero mu mabohero dusanzwe dufite abantu dukorana mbere n'abajya basanzwe bari mu mabohero bita novuga aba- aba- abashe novuga ba- batwara abandi banyororo twarabigishije ingene bashobora kudufasha kubona umuntu afite ijya nkorora hanyuma bagaheza bakamusabira uruhushya kugira ngo asubire kujya kwa muganga ariko twasanze ibyo bidakwiye icyo gituma twaciye du hariho abantu navuga twamaze kubona bakarigwa n'indwara y'igituntu abo nabo harimo abanyororo harimo bajya bari mu makambi y'impunzi hariho bajya basanzwe bacukura nk'ubutare hariho aba bagendana umugera wa sida hariho navuga eka bajya bafise indwara zi- zidakira abo rero twamaze gushyiraho imigambi irashye ingene tuzokorana Eh, icya mbere tuzokora ni uko ubu uye mu mabohero hazogenda abaganga bagaraba abantu bose bikiga ku ndwara y'igituntu bagaheza bagafata ibipimo kandi tuzokoresha ibindi byuma bi- bihanitse atari twara dukoresha kuri iyo migwi igejeje kuvuga ikarigwa n'indwara y'igituntu iyo ibyo nabyo eh, icya mbere ni uko dufite amamashini yitwa gen expert ma- mashasha ashobora gupima ibi- ibipimo byinshi mu mwanya muto kandi a- a- adaca iruhande y'indwara y'igituntu kuko uburyo twara dukoresha ubu bwari uburyo buciye muri rugagamisha mu ugasanga hari igihe dushobora ku- ku- kwihenda cyangwa ugasanga ntibabonye neza uwo mugera muri mikorosikope ubu rero ni uko tuzokora ku buryo nk'umunyororo binjije mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu mibohero baca bamufatira ibipimo hanyuma n'uwusohotse mbere bakamufatira ibipimo hanyuma i- umuco nashaka gutanga ni uko hajya umurwayi indwara y'igituntu atera ingorane iyo batarakibona nayo ahandi bamaze kubona yuko afite indwara y'igituntu agatangura imiti ko n'imiti ikomeye cyane eh, mu- mu ndwi imwe zibiri nta muntu aba acanduza kuko imigera ikigabanuka cyane amaze gufata ibinini naho yoba yifashe mu minsi itatu kuko afata ibinini bine bitatu icyarimwe harimo antibiyotike zikomeye nka rifampicine zoniyazide pirazinamide n'iyindi ubu rero o, nagira mpumurize abatwumviza yuko kuri abo bantu basanzwe bakarirwa n'indwara y'igituntu hari imigambi irashe kandi igiye kujya mu ngiro guhera ubu muri uku kwezi tugiye gutangura kwa kane kuko bisaba uburyo bwinshi mugabo o, mu mugambi twanditse kandi wemewe na fo mondiale ubwo buryo burahari hanyuma n'amavuriro yose asanzwe ari mu gihugu yaba ay'abigenga yaba ay'abihebeye imana cyangwa amasosiyasiyo yandi ayo mavuriro tuzogirana ayo masezerano ku buryo umwenegihugu yituye iryo vuriro yaba centre de sante y'uwigenga cyangwa y'ibitaro baca bamufatira igipimo bakafata igikororwa bakaca bakijyana ahantu tuzoba twashyize amamashini apima cyangwa ziriya za rugagamisha dusanzwe dukoresha hanyuma tugahita tukamusubiza ubwo buryo yakoresheje mu gutwara ibyo bipimo hanyuma umwenegihugu azoguma aho nyene basanze agwaye tuzaba tuzana umuti ngaho nyene awufatire ngaho kugira dupfunye urugendo o, rw'abagwayi bahora bagenda kurondera aho bashobora kwipimisha indwara y'igituntu urakoze cyane dr ndikumana Eh, abanywanyi dufise ku murongo baratangiye kuduhamagara kugira ngo babaze ibibazo kuri iyi ndwara ariko mbere yaho akandi kabazo kamwe muganga iki iyi ndwara twaba dufise ibitigiri ku rwego rw'igihugu ko byifashe nari nababwiye uko byifashe ku rwego rw'isi hari ibitigiri dufise ku rwego rw'igihugu
O, turabitorokanya ku amezi atatu aheze cyangwa ku mwaka tuheza tugatanga raporo Eh, kandi iyo raporo turaheza tukayisangira na na OMS kana Fonds mondiale basanzwe badufasha hamwe no ku rwego rw'igihugu Eh, twebwe rero navuze yuko nkitangura dufashe ku rugero dufashe nka- nk'aya- nk'imyaka itanu iheze urabona ko ku mwaka ku mwaka turonka hagati y'ibihumbi bitandatu n'amajana umunani n'ibihumbi indwi y'abagwayi bashasha dutora iyo ndwara y'igituntu Eh, hanyuma rero naho nyine turabona yuko mu by'ukuri turavye imigeri iba iri mu- mu- mu bipimo dukora turabona yuko baza batevye kumbe nico gituma baheza bagasinzikara bakatugora no kuvura aha rero nk'uno mwaka twaronse ibihumbi bitandatu n'amajana icenda eh, abagwayi uwo mwaka wa mirongo bibiri na cumi na gatanu uheze ikintu twishimira ni uko abo bagwayi bose baza bagapimwa ku buntu kandi bakaronka imiti ku buntu kandi mu burundi dufise ibiharuro byiza cyane by'abakira kuko o, muri iyo minsi baravuga bati ufashe nk'abantu ijana barwaye indwara y'igituntu ukabashyira ku miti n'imiburiburi mirongo umunani na batanu bategerezwa gukira indwara y'igituntu ariko twebwe turavye ibiharuro dufise ko turetse tugakurikirana abo bagwayi gushika baheze imiti amezi atandatu aheze twasanze twebwe abarenga mirongo icenda na babiri barakira indwara y'igituntu ni byiza kuko cyane turi ku rugero rwiza cyane mu Yego.
gukurikirana aba- abagwayi indwara y'igituntu urakoze cyane hanyuma dr reka twaraheza kandi nababwiye yuko mirongo icenda n'umunani ku ijana baba barwaye indwara y'igituntu Mhm.
rero tukabapima ko badafise umugera wa sida abawufite aca tubashyira ku miti yo gupfufahaza ku buryo tugeze ku rugero rushimishije rwa mirongo itandatu n'umunani ku ijana hanyuma n'abapfa ni bake cyane kuko mwumvise yuko benshi hafi eh, ijana ku ijana baheza bagakira iyo ndwara bakabandanya imirimo yabo neza atangorane murakoze cyane reka tuje ku murongo wa telefone twakire uwitwa jean claude afise ikibazo dr manira imbere namwe mugume ku murongo mm, dushobora kuronka ibibazo byinshi byerekeye iyi ndwara muri ntara mukoreramwo duhere kuri jean claude jean claude muratwumva
ndabumva cyane yego jean claude ikibazo cyangwa icyiyumviro
urumva jya kibazo mfise Mhm.
nagira mbaze none iyo ndwara y'igituntu ivurwa ku buntu cyane
ego muganga ndikumana aravuze ko ku rwego rw'igihugu iyo ndwara ivugwa ku buntu ikindi kibazo kongera ko bucanka bufise
hari ikindi kibazo mfise none nk'umuntu ayirwaye yotubwira ibimenyetso bikuru bikuru kugira umuntu aca ajya kwipimisha
subiramwo
none nk'umuntu nk'umuntu ayirwaye aha
cyangwa atayirwaye yotubwira ibimenyetso bikuru bikuru byo kubona kugira uje ujya kwipimisha ubimenye urakoze cyane jean claude reka twakire n'uwitwa ntawuhora ku ngoma turi kumwe
alo yego alo
alo ndabumva yego mwiriwe neza ntawuhora ku ngoma Wo- ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
mwiriwe turashima gukeye cy'agateganyo
alo ikibazo cyanjye ntabwo ndamukiriza umutumire cyane Eh, barakumva
dore icyumba ikibazo cyane nagomba kumubaza abantu bagiye ndwara ko bavuga ko ifatana n'umugero wa sida none ko iyo umuntu anyuze arakoresha gikwiye n'umuntu ntabwo ari uwo mugero wa sida none nicyo gikwiye kikakica n'imvuke igira izigira kabiri none igituntu urasaba kivura kigakira igitunu kirakira ubwo uyu mugero wa sida ugasi- umugero wa sida ugasigara wonyine noneho kujya igicumbi kitakira twese bitakivuga gute biri kumwe n'umugera wa sida ibigira ibigira gatatu naho ko ku mwaka ku mwaka nagomba rero ku mwaka umwe bakoze puraningi y'abantu ba- bandura i- umugera wa sida bityo bandura igituntu n'ukuntu ba- bagabanukamo cyangwa bagapandura uko baba bagabanuka n'uko batera abandi Urako- kubaza urakoze cyane urakoze ku bibazo byawe muganga ndikumana jean claude umutumire wa mb- umunywanyi wa mbere yabajije ati ibimenyetso bikuru bikuru byo bari bihe Ah, yongera abaza yego nicyo kibazo ciwe ibimenyetso muganga umuntu amenya gute ko agwaye igituntu
Eh, jean claude ndamushimiye Eh, nagire nongere nibutse abatwumviriza ko yabajije ati mbega none igituntu kivurwa ku buntu egome gupima indwara y'igituntu ntaco umwenegihugu ariha kandi n'imiti araheza akayironka atamahera arishe kandi irahari mu gihugu cose iyo yituye ivuriro ikimenyetso rero ca mbere nabivuze indwara y'igituntu eh, eh, co mu mahaha eh, ikintu ca mbere ni inkorora inkorora rero iza kujya kwa gripe mugabo iyo nkorora iyo umuntu afashe umuti wa giripe cyangwa agafata uwundi muti wo kuvura indwara zo mu mahano uvuga nka amoxicilline ntakira hanyuma iyo iyo nkorora ikabandanya ni ukuvuga gushyika ku rugero rw'indwi indwi indwi zibiri hanyuma iyo agiye rero baheza bagaca batora iyo miti eh, ba- bagaheza bagaca batora iyo migera babicishije mu gupima eh, eh, muri mikorosikope hariho ubuhinga twigishije abaganga babikora hanyuma bakajya bakabona ko iyo migera irimwo ariko rero iyo nkorora hari ibindi bintu biza byiyongera ko bivuye n'igihe umuntu amaze agendana iyo ndwara y'igituntu atarajya ku miti ni hamwe navuga yuko areza agata akayabagu ntafungure neza akonda cyane agata ibiro bimwe bigaragara hanyuma agagira ubushyuhe ku mugoroba n'icyo yacisha mu ijoro agacika intege akaba umuntu nyine w'amagara make ibyo ni ibimenyetso bigaragara y'uko umuntu aba agendana iyo ndwara y'igituntu na cyane cyane iyo nkora niyo dushingira ko kuko ni n'uwo muntu akorora nabivuze ari we aheza agasunika iyo migera akayisubiza hanze ikajya no mu bandi bantu ibyo ni byo bimenyetso nyamukuru iyo igituntu cyarikiye mu ma- mu mahaha mugabo ku bandi bantu hari igihe cyarikira mu bindi bihimba ugasanga rero iyo nkorora ntayafise mugabo arata ibiro akabura akayabagu reka mbere akacagira n'ububabare bufatiye kw'aho hantu iyo migera n'indwara y'igituntu yarikiye kandi ishobora kwarikira mu gihimba cyose cy'umubiri naho rero uca usanga umuntu afite amazi mu nda cyangwa akagira amazi ngaha mu gikiriza cyangwa agahema bikanka bivuye ko ku mutima hajya umutima hariho akantu k'agasabo kawukikije kaba kagiyemo amazi naho nuko rero ibyo Yego.
bimenyetso Urakoze.
bikuru bikuru twovuga Yego.
canke nk'abana baraheza bakagira ya ndwara bita eh, ni ru- ru- rugagamisha menengite mugabo bivuye ku ndwara y'igituntu nicyo gituma mbere hajya mubona umwana akivuka bamukingi urucanco rwa mbere bamuhereza ari ukinga indwara y'igituntu ni ukuvuga ko bivuye ku ngene yandukira urabona umwana iyo atanguye yo mu mu nda y'umu- ya nyina araheza agahema ahenye rero imigera ibiri ngaha muri izi ndemu tubona kubera muri ibi bihugu byacu hasanzwe hari abarwayi benshi b'igituntu rero bituma baca bamuha urucanco rwa mbere kugira ngo bamukingire Ura- na cyane cyane kirya gituntu gi- urakoze cyane gikomeye cyane cyoca kimuhitana yego hanyuma eh, reka mbanze Nahora mbaze ku- gato muganga kugira ngo tujye ku mutumira akurikira mbaze gato mu ntara mu buraruko bw'igihugu muganga mandira imbere wavuze ko mukorera ku mabohero h'iyo mu ntara ya ngozi imiti iraboneka ku buryo bworoshe dr ndikumana yavuze ko ari ku buntu iyo mugiye ku mabohero muba mufite imiti ikwiye iraboneka neza mu- muri iyo ntara
yego imiti y'igituntu haba ku mavuriro matoyi haba ku bitaro no mu mabohero bayitangira ku buntu Eh, icyiza mbere nk'uko muganga tabia yabivuze ni uko tubona na politike ya leta ari politike itomoye cyane ku buryo kenshi abo barwayi bafite indwara y'igituntu kuko ari imiti bafata igihe kitari gito kibaye gito kiba amezi atandatu ntibabatekerera iyo miti ngo bayibahe yose icyarimwe ngo genda uzozuramira ushatse kuko benshi baca babicira hagati baza baramuha kimwe kimwe kimwe akinywa hariho umuntu ajejwe iby'amagara y'abantu yagize byo mu kuta foromasiyo mu byo gufata mu- mu- mu byo mu kuvura izo ndwara akamuha ikinini umurwayi akanyura akibona hanyuma ku ifishe bakandika yuko uwo munsi yanyoye baca usanga rero biroshe no gukurikirana ko umurwayi aba yaronse iyo mpuzu uwo muti y'igituntu Eh, ego mwavuze muganga umutumira wa kabiri muganga ndikumana umutumira wa kabiri yavuze cyane cyane ku byerekeye indwara ya sida n'igituntu mwokongera mukamusobanurira neza agasobanukirwa kuko yabajije ati bigenda gute kugira ngo iyi ndwara y'igituntu ivugwe ikire n'ubwo uba ugifise umugera ubandanya mu mubiri umugera wa sida ukiri mu mubiri yabajije ati bigenda gute ndakeka ari uko yashatse kubaza sigura neza ku bijyanye n'ukuntu uvu- muvura indwara y'igituntu ku muntu afise umugero wa sida hanyuma icya kabiri gihambaye yongera aranabaza ati mugereranije muri iyo myaka iheze ibitigiri by'abarwaye igituntu mu gihugu kiraduga cyangwa kiramanuka dr ndikumana
A- abenegihugu benshi bakunda kwibaza kijyanye eh, n'igituntu iyo kiri kumwe n'umugera wa sida yavuze ati mbega none igituntu indwara ivurwa igakira naho umuntu yaba asanzwe agendana umugera wa sida igituntu rero kiravurwa umuti ni wa wundi nyene haba ku mu- ku ugendana umugera wa sida haba ku utagendana umugera wa sida kandi iyo tumupimye agiye kwa muganga hakiri kare bagatora igituntu hakiri kare kitaramusinzikaza arakira kandi nta ngorane n'imwe aheza ngo agire mugabo murazi yuko atamutsi uvura sida uraboneka araheza akagera tuka- abaganga baragerageza kugira ngo atanguye imiti y'igituntu kuko nicyo giheza kikica uwo muntu mu ndwi zibiri mu mezi abiri akaca ashyirako ya miti yo gupfupahaza hanyuma igituntu akagikira akaca abandanya ya miti yo gupfupahaza kugira abasadamubiri basubire baduge hanyuma abone kubandanya imirimo yiwe ya misi yose naho yoba agendana umugera wa sida Yego.
hanyuma ku bijyanye ni ukuvuga n'ibitigiri rero yuko navuze yuko nko mu barwayi turonka Mhm.
muri uno mwaka twaronse ibihumbi bitandatu urwego rw'igihugu n'amajana icyenda na mirongo umunani batoya barenga gato twasanze aba abo abafise igituntu n'umugera wa sida bangana n'igihumbi n'ijana urumva yuko ibihumbi bi- bi- bi- hafi mirongo icyenda ku ijana mirongo umunani nta ngorane n'imwe baba bafise bagwaye igituntu cyonyine birashika rero ugasanga hariho abafite ingorane ugasanga bagendana umugera wa sida bakaba bafite n'igituntu mugabo baba abage- aba- abarwaye igituntu cyonyine cyangwa abarwaye igituntu bakaba bafite n'umugera wa sida bose baravurwa imiti n'imwe kandi barakira igituntu mbere bigatuma babandanya nka bajya bagendana umugera wa sida baca babonerwaho kuronka ijya miti yo gupfupahaza hakiri kare kuko iyo dusanzwe agendana umugera wa sida akarwara igituntu byerekana yuko ageze ku rugero rwo gufata ijya miti yo gupfupahaza ashaheza akayironka kugira ngo ikituma ijya miti i- i- ipfupaza umugera wa sida ituma aronka abasigamubiri benshi mbere bikamutuma yikingira ziriya zindi ndwara z'ibyuririzi yabagira ati mbega none igituntu umubona kigenda kigabanuka canke bimeze gute Mhm.
turabye ibiharuro dufise turabona yuko bigenda bigabanuka ariko duciye twongera tukaraba uko uwo mugenzi wanje muganga ari ngozi yavuze ati hariho ibintu bituma umuntu agwara igituntu hariho uburyo buke bwo kubaho hariho gufungura nabi hariho zirya ndwara zindi zidakira nk'umugera wa sida kansere cyangwa indwara z'igisukari cyangwa abantu usanga ba- basa n'abihebuye bigenza nabi bajya ba gatuku mu kirundi bita ba gatuku badafungura mugabo usanga banywa urwagwa rwinshi bajya rero barakarirwa n'indwara y'igituntu nicyo gituma rero uri kuraraba eh, novuga ko utuza neza indwara y'igituntu gukorana ni ibintu byinshi kuko bisaba yuko haba iterambere ryiza risesuye abanyagihugu bagafungura neza bakarara ahantu heza niho bizodufasha kugituza burundu ariko ibiharuro turabona neza yuko bigenda bigabanuka niba ku ruhara rwacu turabona yuko na cyane cyane muri ya migwi ikarigwa niho tuzoshira ingufu nyinshi kugira ngo tuzibire ntihagire ababandanya bapfa ishwe n'indwara y'igituntu tutakibonye cyangwa tutagitoye hanyuma no guheza rero tugashyiraho uburyo bukwiye bwo kugura ibikoresho byo gupima uburyo bukwiye bwo gushyiraho imiti kuko imiti y'indwara y'igituntu irazinze cyane amezi atandatu usanga umurwayi ashobora kwivuza nko ku miliyoni zibiri zitatu murumva rero ko hari uburyo bwinshi leta irondera igashyiramo n'abayifasha kugira ngo by'ukuri iyi ndwara tuyirwanye mbere novuga no ko Eh, ni ni igikorwa cya twese kuko turakora neza n'abagize intwaro turafite abaremesha kiyago ku mitumba badufasha kuraba uwo bakorora bagahita bakamurungika kwa muganga kandi dukora neza n'abaganga nk'uko mwabyumvise basanzwe bari kuva mu mavuriro mato mato noneho turi gushyiramo n'abari mu mavuriro yigenga turiya turabe by'ukuri yuko indwara y'igituntu twoyegeza inyuma eh, naho bitoroshye kubera bivuye na cyane cyane ukungene yandukira Ego, urabona yuko muganga reka du- kuyikinga nta reka- kibazo kinini kiri Ego.
Eh, gukinga neza indwara y'igituntu ni ugu- ni uku- ni ugushyira ni ugupima hakiri kare Mhm.
uwigendana ukamushyira ku miti icyo gihe Ego.
nk'aba cyambere Reka- turakora murakoze reka twakire ku murongo wa telefone n'uwitwa frederic frederic turi kumwe yego turi kumwe mwiriwe neza frederic eh, muduhamagaye muri he
yewe ndi bujumbura mu burundi Eh, ikibazo ufitiye abaganga turi kumwe
yego ahanini ndaramukije abatumire bose eh, ndabashimira ku kwitanga kwabo murakoze yego ku bw'ibyo je ikibazo mufite si kindi ahanini numvise cyane cyane iyo- iyo ndwara y'igituntu ni indwara ikaze cyane kandi ugiye kumva irakarira cyane cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho usanga nk'abanyagihugu eh, nk'ahantu bari bakinye anabonye urumva ko bakarira kuko yavuze ati no gufungura nabi cyangwa imere- imibereho mibi cyangwa no ku- kwifata nabi cyangwa bivanye n'aho uri ngo nawe nyine yashobora kugufata kandi ugaca twumva n'uburyo yavuze ko umuntu ashobora ku- kucyivuzamo kandi yuko ari uburyo burengeje urumva yuko biragoye cyane ko gishobora guhera nanjye rero nkajya nsaba aca zisigura ati nk'umuntu yokwifata uku yoca abigenza uku mu gihe yabonye yuko yamaze kwandura iyo ndwara y'igituntu mu gihe yoba adafise uburyo naho ukungene yoca yifata mu mi- muri iyo minsi yoba akiriho eh, agendana iyo ndwara hanyuma ikindi kintu nagomba kubaza ni ikintu cyerekeye yuko nk'umuntu ata- aki- azikeka yuko biba akigwaye n'ibimenyetso ahanini bikuru bikuru yorabira ko akavuga ati jewe ndiko ndaraba iki n'iki n'iki kirabinyemeza cyangwa kirabinyereka cyotuma ahaguruka akaja kwa muganga agasaba umuganga amupime nawe nyene yobakoze cyane kugira ngo umuntu abimenye Eh, kuko yabisi- yumva- icyo kibazo cya agiye- kabiri muganga yagiso- yagisobanuye mu buryo burambuye kumbure iki kiganiro gisubiyemo ushobora gusura kumviriza ariko ikindi kibazo wowe ufise uretse Ego.
icerekeye ukuntu umuntu Rero, yokwifata ikibazo ahanini nko ku muntu yari amaze kum- afise nk'uburyo buke Mm.
ah, yamaze kumenya yuko agendana nk'iyo ndwara Reba uti yo niwe kwifata ushobora ate?
kudufasha abo bari mu mashyira ah, ndiribaza ko bari mu mashyirahamwe atandukanye bize kukigwanya leta Eh, nta muntu ushobora gutangura ati "Ah, ubu aha ushobora gutangura kudodorera kugira bikunde shikaha kugira ngo babigufashemo Eh, ahanini ni uko nyine murakoze cyane murakoze cyane frederic Eh, ga twakire n'uwitwa niko mbaye Ni- niko bamye niko bamye murantunga niko bamye turi kumwe ku murongo
yego amara neza uruganda amahoro niko bamye uraho urakomeye
yego me turashima Mm.
yego me ndamukiriza n'abatumire yego barabumva
yego mwatubwiye yuko batubwiye yuko uh, i- isi ibura abantu bashika ibihumbi bitanu Ku munsi.
nimba nibuka neza yego ku munsi Mhm.
yego nagira ndabaza ikibazo nti mbega iyo muvuze yuko eh, isi ibura abantu ibihumbi bitanu ku munsi tukaba tuzi ko umugambi w'igihugu aha mu burundi uwashi- wa- washyizeho eh, kuvu- ko iyo ndwara yovugwa ku buntu mbere n'abana bagakingirwa hakiri kare bakiri bato mbega basanze muri ibyo bihumbi bitanu basanze uburundi bubura abantu bangahe ku munsi ama mbega afurika aha mu karere iwacu mu bihugu bi- bikenye basanze afurika yoba ibura abantu bangahe ku munsi ikibazo cyanjye ni icyo mu murakoze kumva ego muganga araza kugerageza kukwishyura ibyo bitigiri bivuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu eh, ishami ryayo rijejwe amagara y'abantu nibo batangaza ibyo bitigiri bi- bivuye ku mashakashatsi baba bakoze ariko muganga ndikumana mu bushikiranganji arashobora ku- kumbure kudufasha gusobanukirwa neza ivyo bitigiri murakoze cyane Yego me na- yego me eh, murakoze namwe ego muganga ndikumana duhereye kuri frederic yabajije ati yo kwifata ate amaze kumenya yuko afise iyo ngwara
ego ndamushimiye Frederic Eh, yasubiyemo arabaza neza ibimenyetso nibaza yuko umuntu yasubiramo kugira ngo babyumve ikimenyetso cya mbere ni inkorora no guta ibiro byinshi cyane umuntu akagira n'ubushyuhe ku mugoroba ikindi rero umuntu yifata atagenda kwa muganga akamusuzuma kuko kenshi usanga dufite ibibazo y'abantu usanga abanza kwi- kwi- we nyine kwivura cyangwa akabara ubumenyi ugasanga yateze kujya kwa muganga mbere bitayeho yaciye yanduza n'abantu bari babanye afite ku mutima ari nk'umugore wiwe ari umugabo arwaye cyangwa abana ibyo bimenyetso rero inkorora byiza muntu yoyivuriza kwa muganga ko yivuriza mu- mu- mu- muhira kugira ngo basanze harimo igituntu nawe nyine bamupime ego ati none ko umuntu yokwifata gute ko bibyimbye navuze neza yuko ariko ubona umuntu agiye kwa muganga iyo bamubwiye ati genda utange ikorwa bagipime nta mahera bamwaka Mm.
hanyuma basanze akigwaye imiti barayimuha amezi atandatu yose Ego.
nta faranga na rimwe arishe Ture- tutarinze kurandira kuri ivyo bibazo.
guheza ngo Ego.
ayifate neza uko muganga aba yabisabye uko muganga mugenzi wanjye yavuze neza yuko dusuzuma ko yayifashe kuko iyo atayifashe neza bituma adakira akaca agora cya gituntu kitumva imiti akaca avurwa amezi yandi umunani amaze tukamujyana ahantu mu bitaro bigaca bituma asinzikara kandi agaheza aga- aka- agaheza aka- agatwara amahera menshi Ego.
abandi bakwivurizeko mu majambo make Hanyuma- cyane muganga mu majambo make ku Yego.
kibazo ca kabiri c'umu- tum- c'umunywanyi wa kabiri niko bamye niko bamye, ya yego, ku me.
bijanye yego, majambo make cyane ku bijanye n'ivyo bitigiri vyashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu bitusigurira mu maj- mu majambo make cyane abashobora kuba bahitanwa navyo mu burundi kuri abo bihumbi bitanu ku munsi bapfa hari igitigiri tuzi
Eh, aha mu burundi mu bisanzwe bijya ibihumbi bitanu ni ku munsi ku isi yose Eh.
yabajije ati none muri benshi hajya bari mu bihugu byo muri afurika kubera ari ibihugu turiko turara nyine tutaratera imbere mu burundi rero ku mwaka kuri bajya dufashe nk'ibihumbi indwi tu- dushyira ku miti buri mwaka eh, usanga nk'abagera nk'amahigana na mirongo itanu aribo usanga batashoboye gukira bagaheza bakitaba imana Eh.
urumva ukibwabura n'amezi cumi n'abiri urumva yuko o, nko ku munsi urashobora gusanga eh, babaye nk'ijana mirongo itanu ku mwaka urumva yuko dushobora kubura umuntu umwe ku kwezi Ah, muga ku ku kwezi.
munsi Mm.
eh, twovuga yuko Umwe ku ahanini kwezi.
ikibazo aho kiri ko- twibaza yuko hari abo baba bitaba imana tutarababona ko barwaye nayo ahandi kubera yuko navuze yuko imiti ihari kandi ivura neza ni bake cyane urumva ni bake cyane rwose ushobora ku rwego kwitaba Imana.
rw'igihugu yego Eh, ku rwego rw'igihugu ku Yego.
munsi iyo bamaze kuja ku miti Yego.
navuze ko mirongo icyenda na gatandatu bakira Murakoze.
neza atangorane Reka- buri mwaka reka twumve uko byifashe mu- ingozi dr manira imbere abanyagihugu baza ku ivuriro ngaho ingozi kwipimisha indwara y'igituntu kenshi canke baba baje ku- kwivuza izindi ndwara hama bagasanga baragwaye n'igituntu barijukira kwivu- kwi- kwipimisha igituntu
Eh, ini ngozi ko tubibona aho duherereye abanyagihugu ntibikunze gushika yuko boza kubera baje kwipimisha batagwaye baza ahubwo ari uko barenze basinzikaye bakaza mbere ushima bamaze no gutangura konda rwose ariko ntidukunze kubona abantu baza kwivuza baza bonyene baza bakomeye avuga ngo ni mu mpyimiri haba ku ndwara y'igituntu cyangwa ku zindi ndwara zikunda gusinzikaza amagara nk'umugera cyangwa indwara y'igisukari kenshi baza ari uko bimaze kunyangara niko navuga ego ego mu- muganga ndikumana hari umutumire hari umunywanyi ku- mu- nako umunywanyi kuri facebook yacu yabajije ati iyi ujya mugera bita baciri abantu baba bafise mu mubiri bagendana nawo ishiramwe oms rivuga ko umuntu ashobora kuyigendana nayo kugendana nako ka- ako gakoko ariko ntagwara iyo ndwara muri icyo gihe uwo mutumire wacu blaise abaza ati umuntu arashobora kwanduza uwundi ako gakoko uwo mugera wa basile alo dogiteri ndikumana Eh, ndabumva Eh.
yego me Eh, abaza ikibazo cyiza cyane nabivuze mu ntango y'uko si uko umuntu yanduye eh, i- imigera y'indwara y'igituntu aca agwara igituntu navuze yuko iyo ari abantu basanzwe bafungura neza ko tubona bene igihugu babayeho cumi na batatu gusa ku ijana nibo heza baka- bakagwara indwara y'igituntu abandi eh, na ba porteri sain usanga bafise iyo migera mugabo atashe yabagize umubiri we nyene ugashobora kuyigumya hanyuma nta- ntagware ntaheza ngo yanduze kuko uwanduza ni ujya amaze kugira imigera yamaze kugwira cyane agaheza aka- akayisohora mu gikororwa Eh, ariko Eh, niziye bira- mpamvu biragaragara rero umuntu yuko a- abantu Eh.
bose iyi nzu impemu duhema kenshi burya hari imigera y'indwara y'igituntu cyane cyane muri ibihugu byo muri afurika ya hepfo yo munsi y'ubutayu bwa sahara aho hari abantu benshi ariko siko turwara yego isaba rero yuko birashyika ariko umuntu yasanzwe yaragiye nko kwa muganga amashuri byo gusuhuza umuntu agwaye nta- ntaba azi ko arwaye indwara y'igituntu nawe iyo migera akayihema hariho rero n'ibipimo bikorwa nko ku bana icyo bita intradermal reaction bashobora kubona yuko harimo imigera y'indwara y'igituntu mu muntu mugabo ata- atagwaye mugabo bishyitse rero ugasanga a- a- ntiyagi- novuga yagize ingorane yo kuba afise agendana nk'umugera wa sida cyangwa akaba afite iyindi ndwara yamutsinzikaje yamigera kubera abasida b'umubiri bagabanutse kivyuka nicyo gituma mubona yuko nk'abantu bagendana nk'umugera wa sida cyangwa bajya bafite za kanseri cyangwa za indwara z'igisukari Zivyo zitaronse izindi umuti ndwara.
mwiza, Eh.
baca bagwara indwara y'igituntu reka Nico gituma twakire ku- n'abana babakingira kuko iyo avutse aba agifise aba- a- a- a- umwana aba agifise abasida b'umubiri bake Mhm.
yoca agwara indwara y'igituntu kubera aba agiye ahantu o- novuga mu ahema impemu z'iyo mwimi iyo migera nicyo gituma hajya kivuka ariko rucanco rwa mbere Bamuha.
aheza bagahereza uwo mwana avutse reka duhamagare n'uwitwa pascal pascal eh, turi kumwe pascal ndumva umurongo uramugoye umurongo wa telefone Eh, abandi banywanyi bari ku murongo reka nabo nyine turaza kubaha akanya Eh, ikindi kibazo muganga eh, ndikumana ku rwego rw'igihugu ibikorwa mwiteguriye kuzokora mu guhimiriza abantu ku- ku- kwikingira iyi ndwara no kuyirwanya turumva yuko muri iyi minsi ejo isi niho izohimbaza umunsi wo kurwanya iyo ndwara ku rwego rw'igihugu mwiteguriye gute kujya kuganira n'abanyagihugu muri iyi minsi uwo munsi wo guharanira uh, kurwanya iyo ndwara ushitse mwe muzowuhimbaza ryari ku rwego rw'igihugu
yego murakoze cyane Eh, kugira ngo mu by'ukuri eh, iyo ndwara y'igituntu tu- tu- duheze tuyimenyekanishe abenegihugu bayimenye bamenye nibo kwifata Eh, nibyo o, itariki mirongo ibiri na zine niyo ku rwe- ku rwe- ku rwego mpuzamakungu hazoba guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara y'igituntu ku isi aha iwacu rero hari ibintu byinshi bitegekanijwe mugabo kubera eh, ibikorwa byinshi mu bushikiranganji bihari eh, uburundi buzawuhimbaza eh, itariki imwe y'ukwezi kwa kane kandi iyo minsi mukuru uzohimbarizwa mu ntara zose Eh, twararondeye uburyo kugira ngo mu ntara zose bashobore guhimbaza uwo munsi eh, be- ba- bafatanije nabo o, dusanzwe dukorana mu ku- mu kwita iby- iby'amagara y'abantu haba mu burere bw'ubuvuzi cyangwa mu ntara z'ubuvuzi hanyuma aheze eh, ashikirize amajambo kuko hari icivugo novuga eh, c'uno mwaka eh, tubashitsi mu gifaransa bati sinire pour vaincre la tuberculose Eh, ati twese tujye hamwe kugira ngo dutuze indwara y'igituntu nicyo gituma rero eh, hejuru y'ivyo hazoba eh, n'ibiganiro ku bamenyeshamakuru bino kugira ngo o, duheze tu- tu- tu- dusigure neza icyari cy'indwara y'igituntu reka mbere tu- no mu migambi dufise ni uko tuzokorana cyane rwose n'abantu b'abaremesha kiyago batowe n'abanyagihugu hariya ku mitumba kugira ngo iyo ndwara kuko basanzwe baranadufasha cyane kuko nk'ibiharuro dufise dusanga nk'ibice nka mirongo ibiri ku ijana y'abo dusanga bafite indwara yo gituntu cyo mu hacandukira baba barungitswe n'abaremesha kiyago ku mavuriro nibo bagenda hajya mu mihana ahantu baba bateraniye babonye umuntu akorora baheza bakamwigisha ati wewe ugenda kwa muganga byogufasha nibyo tuzokora eh, ni ibintu byinshi novuga tuzokora kuko urakoze eh, ni umuganga umugambi ugiye kubandanya nk'uko nabivuze gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tugaragaza yuko tuba tugejeje ikivi ahantu haboneka cyane ego muganga amanira imbere mu ntara zo hagati mu gihugu icyo mwipfuza cyangwa mubona cyofasha mu kurwanya iyi ndwara ni ikihe muri aka kanya uwo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri kumwe ku murongo ni igiki mwosaba leta kugira ngo yongereze muri ako kigoro ko kurwanya iyi ndwara reka twi gashimitse gatoya alo dr manira imbere Oui, ndabumva Eh, ni ni igiki mu- mubona ku rwego rw'intara cyofasha cyane kurwanya iyi ndwara muri kumwe n'uri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mubona icyo leta yokora muri aka kanya kugira ngo gifashe kurwanya iyi ndwara ni iki
yego ikintu umuntu yavuga leta yokora cyane ari cya kindi nyine Em, nibyo twakwita nk'amakampanye ya sensibilisation ni ukuvuga ahantu hose mu makomine yose mu mazone yose na cyane cyane ya kure igikuru ni kwigisha abanyagihugu bakabahimiriza byaba byari ibiganiro bica ku maradiyo bakabasigurira ibimenyetso nk'uko nyine muganga tade ndikumana yabivuze bakagira ibintu by'imikino kugira abantu bakina inkinamico novuga bya k'amateatre kandi bagahurira ahantu bakabyigisha abanyagihugu abana bakiri bato abana ku mashuri bakabyiga bakabimenya ku buryo n'umuntu uwo ari we wese babonye akoroye igihe kirekire nk'uko babivuze iminsi ya baba cumi n'ibiri cumi n'ine akorora abanyagihugu bari hirya no hino bashobora kuvuga ati uyu muntu ashobora kuba afite igituntu bakamuhindura ati buriya nyabuna nyabuna egera amavuriro icyo ni cyo kintu mbona em, guhimiriza cyane cyane umuntu yosaba abari mu ntwaro ko bukomeza nibyo barabikora barabikora mugabo eh, uko tubona kugeza em, ntawuzi ko ari uburyo buke leta ishobora kuba ifise mu- nibaza yuko abanyagihugu bose Mbo- eh, ndabye em, novuga ngo reconnaissance zabo tuvura benshi zabo duhura nabo benshi usanga ibyo bintu biguma umengo ni bishasha kubiho donc umuntu yoshigikira rwose ku kwigisha abanyagihugu kwegera abanyagihugu ukabasigurira gushika naho babimenya Ego, tukwakira umutumire umunywanyi wa nyuma umunywanyi wa nyuma ni Vincent Vincent mu majambo make cyane ikibazo cyawe
ego ikibazo nagomba kubaza umutumire yego Nago- nagomba mbaze yuko indwara y'igituntu a- atasano yoba ifitaniye n'indwara ya hepatite hanyuma ubugira kabiri nagomba mbaze ubwo nk'ubu u- baravye ukuntu yandukira naco iyo vyoba biva ko u- uravye n'ingene eh, ikirere ubu kiriko kirahindagurika ni iki kibazo canje urakoze cyane rwose Vincent Eh, muganga ndikumana ikibazo ca ca eh, Vincent mu majambo make cyane dusozera ikiganiro two turaja ku musozo mwakoze cyane rwose ndamushimiye cyane vincent kuko abaza ikibazo bavuga eh, gikomeye ati mbega none igituntu nta sano vyoba bifitaniye eh, eh, n'umugera wa ujya wo- wa hepatite mu bisanzwe kubera ko igituntu gisanzwe gifata igihimba icyo ari cyo cyose cy'umubiri yamigera ashobora kwarikira mu gitigu bi- asanze uwo muntu a- a- afite rya hepatite bica bigora kumuvura kuko imiti ingwara y'igituntu nayo isanzwe yungurirwa mu- mu- mu- mu gitigu icyo cyonyine nta- ntaho bihuriye kuko eh, ingwara y'igituntu ntiyandukira eh, biciye mu mabanga mpuzabitsina ntiyandukira eh, biciye eh, mu gukomereka oya yandukira biciye mu guhema mugabo iyo bihuye n'umuntu afite hepatite b cyangwa se agenda akagira ibibazo kubera yuko aba asanzwe ari ku miti y'igituntu ikaca iyungurirwa mu gitigu isanzwe kirwaye biheza bikagora kugira ngo akire mugabo ari buhinga dukoresha eh, imiti tugenda turamuha buke buke tugenda turaga ibipimo icyo bita amatransaminaze kubera turabe yuko biheza ngo bimwononere amagara yiwe asanzwe a- a- ababajwe ni- n'iyo hepatite hanyuma ati mbega none igituntu hindaruka mu majambo ry'ibihe make cyane bihuye he?
amasegonda make Ego me ni ego me ihindagurika ry'ibihe biraf- birafise ingaruka ku kurwanya indwara y'igituntu kuko eh, iyo umuntu hari eh, novuga eh, impemu zisanzwe ari mbi y'abantu bari ba- ba- ba- ba- imvura yaguye ari nyinshi Murakoze bagakena cyane, ntibaronke yego.
ibyo bafungura Birumvikana.
bituma abatuza b'umubiri bagabanuka mbere bakaca barwara indwara y'igituntu Murakoze- Birafatanye cyane murakoze cyane rwose dr manira imbere namwe dr tade mu bushikiranganji tade ndikumana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kudusobanurira ku bijyanye n'indwara ya mu gifaransa bita tuberculose indwara y'igituntu turashimiye n'abaduteze amatwi muri iki kiganiro cy'amagara y'abantu mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugire umunsi mwiza